Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka.
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe ndabaramukize kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu
urwandiko rwabo itegeko bashizeho ni ukwita ko ari rijya rikandamiza imigambi yari isanzwe ikandamijwe ni uko na kare twari dusanzwe tudakora Uyo ni Anise Niyonkuru umukuru wa CDP umwe mu migambwe yahagaritswe by'agateganyo mu Burundi ni mu nkuru tubashikiriza yo mu karere k'ibiyaga bigari
mu gihe igihugu cya afurika y'epfo cyitegura amatora ya perezida w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imfungwa nyinshi ziganjemo iza politiki zizeye ko zishobora kuzahabwa imbabazi ibi ni ibintu bikunze gukorwa n'abayobozi b'ibihugu bya afurika iyo bitegura amatora
intambara muri Sudani y'Epfo irabandanya hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abaroberi bayobowe n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu
naho umwanditsi w'umushinwa Liu Zia- Ziobo akaba yari n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu bushinwa yitabye imana nyuma y'urupfu rwe leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu byashinje leta y'ubushinwa uburangare ku rupfu rwe banasaba guhita barekura umupfakazi we umupfakazi wa Ziobo umaze igihe afungishijwe ijisho iwe mu rugo
mu rugendo mu gihugu cy'ubufaransa perezida Trump ariko ariko araganira na mugenzi we Macron ku migambi yo kurwanya iterabwoba ku isi ayo n'ayandi makuru tuyabashikiriza mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika abategetsi ba oni baratangaza ko abasirikare ba leta ya sudani y'epfo bariko baregereza icicaro gikuru c'abagwanyi bayobogwa bayobogwa na rick mashar yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu david shearer umukuru w'ibiro vya oni muri sudani y'epfo yavuze ko abasivile bashika ku bihumbi n'ibihumbi bataye ingo zabo mu duce turi muri leta ya upper nile igihe abasirikare batera baje- ba- begera ikambi y'abaroberi iri mu kigwati cya paga mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ejo ku munsi wa gatatu niho sheria yabwiye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa juba yuko hamaze iminsi hari intambara haritana mu mitwe rikomeye ririko riraba hagati y'abasirikare ba leta batazigwa spla hamwe n'abagwanyi batavuga rumwe na leta batazigwa spla ayo izo mpande zompi zira- ziremeza neza yuko izo ntambara ziriko ziraba
ku mugabane wa Afurika kandi mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu gihe cyitegura amatora ya perezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imfungwa nyinshi ziganjemo iza politiki zizeye ko zishobora kuzahabwa imbabazi ibi ni ibintu bikunze gukorwa n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika iyo bitegura amatora umwe mu bari gushyirwa mu majwi cyane ni ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo ko nawe izi mpuhwe zishobora ko nawe izi mpuhwe zishobora kumugeraho mu gihe zaba zitanzwe ni Pasi Chipep uyu ni imfungwa ya politiki kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda yahanwe n'ibyaha by'ubwicanyi yakoze mu gihe cya mu gihe cya politiki y'ivanguraruhu apartheid mu myaka ya za mirongo inani impuhwe nk'izi zagiye zitangwa mu bihe bitandukanye mu gihugu cya Afurika y'Epfo uhereye ku butegetsi bwa nyakwigendera Nelson Mandela kuva ku butegetsi bwa Tabombeki naho harekuwe abatari bake biganjemo abayoboke b'umutwe wa PAC wari uhanganye cyane n'ishyaka rya ANC gusa icyo gihe Chipep ntiyagaragaye ku rutonde rw'abababariwe iki gitekerezo cyo kubabarira zimwe mu mfungwa za politiki cyatangijwe na Nelson Mandela gusa ntikivugwaho rumwe n'abatuye Afurika y'Epfo kuko umubare munini w'abirabura bakigifata nko guhakirizwa ku bazungu babakoreye irondaruhu kugeza ubu ubuyobozi bw'ishyaka ANC riri ku butegetsi na perezida Jacob Zuma ntacyo barabivugaho Oriane murakoze cyane Ernest amakuru muri Afrika arabandanya abanyagihugu mu karere k'uburaruko bw'igihugu cya Nigeria bongeye kugira amakenga ku mutekano wabo inyuma yaho ako karere kagiriwemo ibindi bitero by'ubwihevyi igipolisi kivuga ko abihevyi bane bagize ibitero mu gisagara cya Maiduguri bica abantu cumi n'indwi bakomeretsa abandi mirongo ibiri kuri uwo munsi wa gatatu igipolisi kivuga ko benshi mu baguye muri ivyo bitero bari abasivile bacungera umutekano mu karere kabo abagwanyi b'iterabwoba ba Boko Haram tubibutse ko bamaze kugandagura abantu bashaka ku bihumbi mirongo ibiri bakongera bagatesha ingo z'abandi miliyoni zitatu mu mugambi wabo wo gushika kuri leta ya Kiislamu
radiyo ijwi rya amerika niyo mukomeze gukurikira umushinwa w'umwanditsi Liu Xiaobo akaba yari n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'ubushinwa yitabye imana nyuma y'urupfu rwe leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu byashinje leta y'ubushinwa uburangare ku rupfu rwe banasaba guhita barekura umupfakazi we umaze igihe afungishijwe ijisho iwe mu rugo Liu Xiaobo ni umwe mu bashinwa bagaragaje kutaripfana ku bijyanye n'ihinduka ry'ubutegetsi bw'ishyaka rimwe kandi rigendera ku mahame ya gisosiyalisiti mu gihugu cy'ubushinwa Xiaobo yagiye afungwa mu bihe bitandukanye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bw'ubushinwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ariko arinze yitaba imana ataragishyikirizwa kuko kugeza uyu munsi yari akiri muri gereza kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka leta y'ubushinwa yagiye ishyirwa mu majwi ishinjwa kutita ku buzima bw'uyu mukambwe mu gitondo cy'uyu munsi nibwo yitabye imana aguye mu bitaro bya shenyang mu mujyi wa liyoning mu bushinwa ku myaka mirongo itandatu n'umwe y'amavuko akaba yazize indwara ya kanseri y'umwijima leta y'ubushinwa yashizweho urupfu rwe hagendewe ku kuba atarahawe amahitamo y'aho yajya kwivuriza ubwo yari atangiye kuremba cyane ko aho yari afungiye atahabwaga ubuvuzi buhagije nk'umurwayi wa kanseri ahandi naho perezida wa amerika donald trump yashitse i pari mu bufaransa kuri uno munsi wa kane aho be na mugenzi we wa perezida Emmanuel Macron w'ubufaransa bagiye kuganira ku mugambi yo kurwanya iterabwoba ni mu gihe kandi kuri uno munsi wa kane igihugu cy'ubufaransa cyariko kirahimbaza umunsi wiswe Bastille haciye umwaka perezida Trump na mugenzi we haciye umwaka perezida Trump avuze ko igisagara cya Paris kirimo akajagari kenshi mu mutekano wacu kandi ko hateye ubwoba kubera ahagiriweyo ibitero by'iterabwoba mu minsi ya vuba kandi Trump yavuze ko ibitero ibitero by'umugwi uharanira leta ya Kisilamu muri icyo gisagara byagabanuye agaciro kaco ku bijyanye n'aho icyo gisagara kiri ku rutonde rw'ibisagara byo ku isi bigenderwamo cyane muri uyu mwaka wa mbere perezida Trump na Macron bempi bashitse ku butegetsi bw'ibihugu byabo biramaze kugaragara ko bafise ivyumviro bitandukanye bijanye n'imigambi yo kugwanya ihindagurika ry'ibihe aho ni nyuma yaho Trump ashikiye ku butegetsi agakura Amerika mu masezerano y'i Paris yerekeye ihindagurika ry'ibihe ku isi naho biri uko abo bategetsi babiri barafise bimwe bimwe bahurije ko nko kugabanya abakozi b'amareta yabo kandi nk'uko umutegetsi mu biro bya perezida Trump yabivuze abo bategetsi bempi ubucuti bwabo buhagaze neza muriko mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikira kandi mukoresheje adrese yacu ya gmail ni radio yacu at gmail.com cyangwa se mukadukurikira kuri facebook ni ku rubuga rwacu rwa facebook aho wandika radio yacu mu ijambo rimwe e, ndetse no kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa akadomo com amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda raporo nshya y'umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu irashinja inzego z'umutekano mu Rwanda kwica abantu bagera kuri mirongo itatu na barindwi bazira ibyaha byoroheje bitakagombye kubicisha muri raporo impa, muri, muri raporo y'impapuro mirongo ine yasohotse kuri uyu wa kane Human Rights Watch ivuga ko abenshi mu bantu bishwe bakikwaho kwiba ibitoki inka cyangwa se amapikipiki uwo muryango ugaragaza ko abo bantu bishwe kuva mu, mwa, mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali araduha ibindi bisobanuro birambuye bikubiye muri raporo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urasaba leta y'u rwanda gukora iperereza no kujyana mu nkiko abasirikare n'abapolisi bakekwaho kwica abaturage b'abasivile mu buryo bunyuranyije n'amategeko uyu muryango kandi usaba leta y'u rwanda gusobanurira inzego zishinzwe umutekano ko zishinzwe kurengera umutekano w'abantu icyegeranyo cyasohowe na human rights watch kuri wa kane tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa karindwi kirega inzego zishinzwe umutekano mu rwanda kwica abantu mirongo itatu na barindwi baregwa gukora ibyaha byoroheje iki cyegeranyo kivuga ko abasirikare bishe aba bantu mu ntara y'uburengerazuba hagati y'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na gatandatu n'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi na karindwi abavugwa muri iki cyegeranyo ni abaregwa ubujura n'ibindi byaha bito bito bishwe aho kujyanwa mu nkiko icyegeranyo cya human rights watch kivuga kandi ko abantu baburiwe irengero imiryango yabo igakeka ko bishwe ariko batarabonye n'imirambo yabo human rights watch ivuga ibikorwa byo kwihanira kw'abaturage bakubita kugeza bishe abakekwaho ubujura kandi inzego z'umutekano ntizigire icyo zibikoraho human rights watch ivuga abantu batandatu bishwe mu kwezi gushize mu karere ka rusizi na musanze mu ntara y'amajyaruguru ivuga ko ikomeje iperereza ku rupfu rw'aba bantu ingero zitangwa n'uyu muryango zirimo iz'abantu bishwe kandi barakoze ibyaha byoroheje harimo umugabo wishwe arashwe n'abasirikare ariko kwiba inka hari kandi n'abantu cumi n'umunani biciwe mu kiyaga cya kivu bareba gukoresha ibikoresho byo kuroba bitemewe ibi bikaba byemezwa n'abarokotse ubu bwicanyi uyu muryango uvuga ko ibyaha bimwe bikorwa n'abasirikare ibindi bikorwa n'inkeragutabara cyangwa inzego z'umutekano z'ibanze bakunda kwita abadaso human rights watch ivuga ko ibi byaha bitavugwa kubera ko hatariho ubwisanzure buhagije bw'itangazamakuru ndetse na sosiyete sivile idakomeye umuryango human rights watch uvuga ko inzego z'umutekano zibasira uwo ari we wese ugerageje kuvuga kuri ibi byaha uyu muryango uvuga ko imiryango y'abishwe idatinya batinyuka gusaba ubutabera kubera icyoba cy'inkurikizi aba bavuga ko badatinyuka kurega kuko barega ari we baregera kuko bibaza ko ababo bishwe n'inzego z'ubutegetsi umwe mu bavuganye na human rights watch agira ati batwaye umugabo wanjye mu ishyamba tugiye kureba tuhasanga abasirikare n'umurambo w'umugabo wanjye abasirikare batubuza kugira icyo tuvuga ko uwo ari we wese utinyuka kurikira icyo avuga bamurasa uyu mugore agakomeza avuga ko kuva icyo gihe bahisemo kwicecekera kugira ngo badafungwa uyu muryango Human Rights Watch uvuga ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi wandikiye minisitiri w'ubutabera umusaba guhura ngo baganire kuri ibi bibazo by'ubwicanyi buvugwa ntibabone igisubizo uyu muryango uvuga ko kandi bahuye n'abayobozi b'inzego z'ibanze barimo n'umuyobozi w'akarere ka rubavu agahakana ko nta bikorwa byabayeho byo kwica bakoze ibyaha nk'iby'ubujura icyegeranyo cya human rights watch gisaba leta y'u rwanda kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu igasaba leta guhana abagize uruhare muri ubu bwicanyi kandi leta ikavugira ku mugaragaro ko nta muntu ugomba kwicwa atanyujijwe imbere y'ubutabera human rights watch ivuga ko abashinzwe umutekano bagomba kumenya ko buri wese ukurikiranyweho icyaha aba ari umwere iyo atarajya ahamwa n'urukiko icyegeranyo cya human rights watch kirasaba leta y'u rwanda kwibutsa abashinzwe umutekano imikoreshereze y'imbunda uyu muryango uvuga ko umusirikare yemerewe gukoresha imbunda mu gihe ahanganye n'undi cyangwa se agatsiko k'abandi bantu bitwaje intwaro umuryango human rights watch uvuga ko abasirikare bakoresheje intwaro nta na hamwe byabonekaga ko umutekano wabo wari mu kaga leta y'u rwanda nta byinshi igeze ivuga kuri iki cyegeranyo ariko minisitiri w'ubutabera johnson businge abinyujije kuri twitter yambaganye iki cyegeranyo avuga ko igihe kigeze ngo iyi miryango itangire gukora kinyamwuga uyu muyobozi yavuze ko iki cyegeranyo ari amafuti minisitiri businge yavuze ko u rwanda ruzakomeza kuvuga inkuru zarwo uko ziri kandi mu nyungu z'abanyarwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeze gukurikira tukiri mu rwanda kandi perezida paul kagame w'u rwanda kuri uyu wa kane nibwo yasoje ku mugaragaro itorero ry'igihugu ku banyeshuri biga mu mahanga muri iryo torero bari bamazemo ukwezi batozwa amasomo ya gisirikare perezida kagame yabasabye kuzirikana ko bagomba gufatanyiriza hamwe mu kurinda ubusugire bw'igihugu maze avuga ko kugeza ubu ntawapfa kuvogera u rwanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali eric bagiriye ubusa
urwo ni urubyiruko rw'abanyeshuri b'abanyarwanda biga mu mahanga n'abarangijeyo bamaze ukwezi mu kigo cya gisirikare gabiro mu karere ka gatsibo mu itorero ry'igihugu bari imbere y'umukuru w'u rwanda paul kagame arisoza ku mugaragaro aba banyeshuri bahawe izina ry'indangamirwa baje mu cyiciro cya cumi gisa n'ikidasanzwe kuko cyahuje abatambutse mu bindi byiciro icyenda byose babanjeyo mu by'ibanze uru rubyiruko rwigishijwe harimo imitegurire y'urugamba mu mugambi wo kubatoza kurinda ubusugire bw'igihugu ni amasomo ya gisirikare beretse perezida kagame iyi gahunda yo gutoza abanyeshuri biga mu mahanga igisirikare umukuru w'u rwanda yari yayisezeranije mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu n'ubusanzwe asoza ku mugaragaro itorero ry'indangamirwa icyiciro cya cyenda perezida kagame yababwiye ko amasomo bahaboneraga atari ahagije abizeza ko mu byiciro bizakurikira hazabaho kugabanya ibyo yise ibipindi bya politiki hakongerwa igisirikare nibyo rero byabaye kuri iyi nshuro perezida kagame muri uyu muhango yashimye aba banyeshuri ku kuba barasubiye gufata kuri ayo masomo yibukije ko icy'ibanze gituma igihugu gikomera ari umutekano avuga ko kuba u rwanda rwaranyuze mu mateka asharira ya jenoside n'urugamba rwo kubohora abanyarwanda biri mu by'ibanze rwari rudafite perezida kagame yasabye uru rubyiruko gufatanyiriza hamwe mu kubaka umusingi w'umutekano maze ibyabaye mu rwanda ntibizasubira ukundi igihugu iyo ba nyiracyo batacyubakiye ku musingi ukomeye ibiza byose iyo bije nyine bihitana icyo gihugu twebwe ariko ntabwo ari inkuru mbarirano murabizi nyirango mu byo mwaganiriye n'abayobozi baje kubasura bagomba kuba barabanyuriyemo amateka aho tuvuye ibyo biza ibyo biza bihitana abantu kubera ko icyo gihe mbere twari tutarubatse umusingi ukomeye twe byatubayeho turabizi ntabwo ari inkuru mbarirano ntabwo ari ibyo abantu batubwira ntabwo ari ibyo dusoma mu bitabo twe byatubayeho ntabwo bizasubira rero ntibikwiriye gusubira mukwiye kuba muri bamwe bavuga ko bitazasubira muri uwo muhango wo gusoza iri torero ry'indangamirwa mu cyiciro cya cumi perezida kagame ntiyatomoye umuntu ku giti cye cyangwa se igihugu runaka mu bavuga ibidashimisha ubutegetsi arangaje imbere avuga ko icy'ingenzi ari ukubyima amatwi abanyarwanda bagakora bagatera imbere uyu mutegetsi ntiyabuze gushimangira ingufu z'u rwanda ubushobozi burahari nta mwanzi wadukandiraho ntabwo bishoboka uwatuzanaho ibibazo yatugiriraho ibyago rwose ureba mujya mwumva kuvuga intambara yo kuvuga yo ntabwo tuzi kwirwara aba ari abandi bazi kuvuga niba ari aho bibageza ubwo tuzaba tureba iki cyiciro cya cumi cy'itorero indangamirwa hari imwe mu mihigo bagejeje ku mukuru w'u rwanda tumaze gusobanukirwa uruhare rw'urubyiruko mu kwihitiramo ubuyobozi bwiza duhize kwitabira amatora ya perezida wa repubulika dufite mu kwezi gutaha no gukangurira abanyarwanda kuyitabira no gutora neza haba aho twiga cyangwa aho dutuye
kimwe n'abandi banyarwanda mbere no muri ibi bihe byegereje amatora aba nabo ntibagiye kure y'iyi ntera kagame paul urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana iki cyiciro cy'indangamirwa ku nshuro ya cumi cyabarirwagamo abasaga magana atanu perezida kagame yavuze ko badahagije bagomba kwiyongera buri mwaka batozwa gisirikare muri aba basaga magana atanu batojwe gisirikare mirongo itandatu na batanu bahise basaba kwinjira mu gisirikare mu mirimo y'ubuvuzi n'ibindi abandi mirongo irindwi na babiri nabo basaba kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara nk'uko byatangajwe na minisitiri w'ingabo general james kabarebe gutoza aba banyeshuri igisirikare kabone n'iyo bose batahita bakiyoboka birumvikana ko ari uburyo bwo kwiteganyiriza mu kongera umubare w'igisirikare gishobora gutabaraho rukomeye aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arabandanya tuyabandanyirize mu burundi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwafashe ingingo yo guhagarika iby'agateganyo imigambwe indwi muri iyo migambwe harimo pit vert intwari cdp na debu sonovi rusangi n'umugambwe w'abahuza iyo migambwe yagirizwa kuba imaze igihe idakora kandi imaze imyaka itatu iterekana amaraporo y'ibikorwa byayo itanerekanye n'ukuntu ikoresha ubutunzi bwayo hamwe n'abagize inzego nyobozi nk'uko amategeko abisaba navuganye na anise niyo nkuru mu kanya gaheze harongoye umugambwe cdp ndamubaza niba bararenze ku mategeko agenga imigambwe mu burundi nk'uko leta ibimenyesha yanyishyuye ati
icya mbere nababwira ni uko ata amategeko twarenze agenga imigambwe mu burundi ariko no kumenya yuko aho mumpamagaye mwebwe nyine murabona ko mutampamagaye i burundi twebwe turi mu migambwe itavuga rumwe na leta hari benshi bakinjuye kubera iyo ntwaro uko yigenza n'uko yigenza ku migambwe batavuga rumwe imigambwe yose itavuga rumwe n'ubwo butegetsi cyangwa iri mu runanisi na redegera iteka nyinshi irabangamiwe n'ubwo butegetsi ntikora n'aho batari bwasohore urwandiko rwabo iri tegeko bashyizeho ni ukwita ko ari rijya rikandamiza imigambwe yari isanzwe ikandamijwe ni uko na kare twari dusanzwe tudakora ni ukuvuga yuko ni nka kurya umuntu yofata uwundi akamuhera amaboko imugongo akamuha amaguru n'amaboko hanyuma mu nyuma akaca akubwira ati ndakubujije kwiruka kandi yari asanzwe waboshwe ni ukuvuga yuko twebwe turindiriye yuko haza intwaro irekura demokarasi mu gihugu cy'u Burundi igasubira igakora ukuri kwamye cyangwa iyo ntwaro igahindura ingendo ikareka imigambwe na twebwe turi hanze tugataha hanyuma tugakora bakatureka ntibadushyire ko zijya mbonera kure cyangwa ngo batubuze gukora mu nyuma bace baza kuvuga ngo turababujije ngo ngo ngo ngo turasohoye urwandiko rubanza gukora kandi mu bisanzwe bari batubuje gukora kuva kera ariko kandi nk'uko mubivuze ubwo runani murimwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi urunani sinaredi gira iteka rugizwe n'imigambwe itandukanye harimwo imigambwe itavuga rumwe nayo nka forodebu parena na msd naho yafatiwe ibihano bobo barakurikiza amategeko y'igihugu amategeko y'imigambwe ntimwokora nkabo namwe mugashikiriza ayo maraporo bavuga yuko mukwiye gushikiriza kugira ngo namwe mushobore gukora nkabo urumva umuntu atanga raporo mu gihe hariho ibikorwa biboneka ariko arakora mu gihugu nka fode murabona yuko irafise icegera cy'umukuru w'umugambwe ari burundi barafise abantu bamwe bamwe bari burundi abandi barahunze barafise n'abantu bari bakora muri bujya butegetsi nyine ubwo rero ngira ngo hariho imigambwe bafata kujya kw'inyabu ibona imbeba iri ngaho ikayikinisha izi yuko umwanya ari umwanya ishobora kuyicakira ikayihereza hari nibaza reka rero imigambi imwe bayireka gutyo nk'ubu iyo babona nk'umuntu nk'imigambwe myinshi iri muri uru rwego muri uru runani cyane n'itari muri rwo mugabo batavuga rumwe murabizi n'abo kwa rwasambere basabye kugira inama barababuza kandi abantu bari ku butegetsi bari mu nama nshingamateka bari muri leta ubwo butegetsi rero bureka umuntu umwe bakamureka uwundi bakabuza uwundi bakareka uwundi bakabuza uko bashaka
ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu kandi bwahagaritse iby'agateganyo ishyirahamwe association radio publique africaine ryabyaye iradiyo yigenga rpa iri mu zaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma y'igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe iryo shyirahamwe ryagirizwa kuba ryarakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara ijwi rya amerika ryifuje kumenya impamvu leta yarindiriye gushika ubu guhagarika iby'agateganyo iryo shyirahamwe umuvugizi w'ubushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu terence ntayiraja yabwiye ijwi rya amerika ko iri shyirahamwe association radio publique africaine ryugawe muri ryugawe muri kino gihe kuko ubushikiranganji bwari bwarabanje kurindira amatohoza y'umushikirizwamanza kizigenza wa repubulika ubu naho ni wa mwanya wa siporo n'imikino inkuru ya siporo n'imikino tugiye gushyikirizwa na mugenzi wanjye turi kumwe muri studio Ernest urakoze Oriane muri siporo reka duhite duhera ku ikipe ya Everton yo mu Bwongereza iri mu biruhuko nk'ayandi makipe yo ku mugabane y'Uburayi iyi rero ikaba yitegura kuzatangira shampiyona itaha iyi kipe mu kanya gashize yakinaga umukino wa gicuti n'ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya uyu mukino ukaba waberaga i Dar es Salaam muri Tanzania Everton kugeza ubu ifite rutahizamu mushya Wayne Rooney uh, wari umaze igihe kinini akina ikipe ya Manchester United yaharanye nayo mu Bwongereza uyu ni nawe wafunguye amazamu nyuma gato iki gitego cya Rooney cyishyuwe na Jacques Tuyisenge umunyarwanda ukinira ikipe ya Gor Mahia umukino waje kurangira ikipe ya Everton itsinze ibitego bibiri kuri kimwe cya Gor Mahia twerekeze kandi muri Tour de France irushanwa ry'amagare rikomeye cyane ku isi gusumbya ayandi ribera mu gihugu cy'ubufaransa nyine ubu rigeze ku munsi waryo wa cumi na kabiri ku rutonde rusange umwongereza christopher Froome wari usanzwe ari nawe nimero ya mbere ku isi uyu munsi yatunguwe yatunguwe n'umutaliyani fabio aru uh, wamusize mu gace ko kuri uyu munsi nyine muri aka gace ka cumi na kabiri bituma ahita murushaho amasegonda atandatu ku rutonde rusange biracyagoye kumenya uzegukana irushanwa nubwo Froome ari uhabwa amahirwe cyane kuko yegukanye n'iriheruka abasiganwa muri rusange bamaze gukora ibirometero ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo icyenda na bitatu irushanwa ryo rizasozwa ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi
kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha ariko mbere yaho reka tuyibutse inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije twabwiye ko muri sudani y'epfo abategetsi ba oni batangaza ko abasirikare ba leta ya sudani y'epfo bariko baregereza icyicaro gikuru c'abagwanyi bayobowe na rick marshal yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu izo ntambara rero zikaba ziriko ziraba hagati y'abasirikare biwe n'abasirikare ba leta twababwiye ko kandi mu gihugu cya afurika y'epfo mu gihe cyitegura amatora ya perezida yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imfungwa nyinshi ziganjemo iza politiki zizeye ko zishobora kuzahabwa imbabazi ibi ni ibintu bikunze gukorwa n'abayobozi b'ibihugu bya afurika iyo bitegura amatora umwe mu bari gushyirwa mu majwi cyane mu binyamakuru byo muri afurika y'epfo ko nawe izi mpuhwe zishobora kumugeraho mu gihe zaba zitanzwe ni pasi cipep uyu akaba ari imfungwa ya politiki guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi akaba yarahanwe ibyaha by'ubwicanyi yakoze mu gihe cya politiki y'ivanguraruhu apartheid mu myaka ya za mirongo inani twabwiye kandi ko abanyagihugu mu karere k'uburaruko bw'igihugu cya nigeria bongeye kugira amakenga ku mutekano wabo inyuma yaho muri ako karere hagiriwemo ibindi bitero by'ubwihebyi ipolisi kimenyesha ko hamaze gufa abantu cumi n'indwi hagakomereka abandi mirongo ibiri twabagiye ko kandi mu gihugu cy'ubushinwa umwe mu bashi- umwe mu bashinwa b'abanditsi Liu Xiaobo Zi- Xiaobo akaba yari n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'ubushinwa yitabye Imana kuri uyu munsi nyuma y'urupfu rwe leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikaba byashinje leta y'ubushinwa uburangare ku rupfu rwe banasaba guhita barekura umupfakazi we umaze igihe kitari gito afungishijwe ijisho iwe mu rugo aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha kuri uno mugoroba turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi turashimiye fasile yadufashije mu buhinga bw'ibyuma no kwegeranya ibiganiro muri studio gatanu mwari kumwe nawe yanitanga ishaka afatanyije nanjye Ernesto ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu